mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazo indongoye ibiganiro vy'uno mwanya tugiye kubabwiramwo bimwe mu biriko biraba irya nino duhereye arusha muri tanzania aho ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira umuhuza yumvikanye umenga aratanze imihoho yavuze yuko ikigiye gukurikira ari uko ashikiriza raporo canke icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka afurika y'ubuseruko turaza kwigarukako hanze hato mube hafi y'amaradiyo radio yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko kuva kuri uno wa mbere gushika ku munsi wa gatatu amabendera ku nyubakwa za leta z'ubumwe za amerika mu gihugu cose aza kumanurwa gushika hagati ni mu ntumbero yo kwibuka abagera kuri cumi n'umwe bahitanywe n'igitero cakozwe kw'isinagoge y'abayahudi mu gisagara ca petersburg aha muri amerika perezida wa amerika donald trump yategetse ko ayo mabendera anamanurwa no kuri ambasade za amerika mu makungu ku bigo vya gisirikare hamwe no ku mato ya gisirikare abategetsi mu gisagara ca petersburg Pittsburgh bavuga ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa Tree of Life ari urwanko rw'akazikira Robert Boz nawe w'imyaka mirongo ine n'itandatu yakoze iryo bara yateye akama imbere yo kurikora akoresheje amajambo atyoza kandi yuzuye urwanko rw'abayahudi abategetsi b'ibihugu bitandukanye ku isi bateye ivyatsi ico gitero umushingamateka jair bolsonaro niwe arayetahukanye intsinzi mu matora makuru y'igihugu muri brazil bituma haba amakenga y'uko ibijanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro hamwe n'agateka kazina muntu bishobora gusubira inyuma inyuma yo guharura amajwi yose bolsonaro wo mu mugambwe social liberal party yatsinze ku majwi mirongo itanu n'atandatu kw'ijana muri ayo matora y'igice ca kabiri yabaye ejo kwa mungu uwo bahiganwa fernando wo mu mugambwe w'abakozi nawe aronka amajwi mirongo ine n'ane ku ijana bolsonaro yahoze ari umusirikare akunda kwita ko atandukanye n'abandi kuko atari mu kagwi k'abaharanira inyungu za politiki yari amaze imyaka mirongo ibiri n'indwi mu nama nshingamateka ya brezile bolsonaro yiyamamaje avuga ko azohindura ibitari bike yiyita umukandida w'amategeko azoshira ibintu ku murongo mwiza kandi azoha igipolisi ubwigenge bwo guhangana n'abicanyi ku mugabane wa afurika umugambwe mdc utavuga rumwe n'ubutegetsi muri zimbabwe urongowe na nelson chamisa ku munsi wa gatandatu warimitse umushingwamanza w'imyaka mirongo ine mu kibanza ca perezida wa zimbabwe nyuma y'amezi abiri emerson mnangagwa yemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ko ari we yatsinze amatora yo korera mirongo itatu z'ukwezi kwindwi hicegera c'umukuru w'umugambwe mdc morgan komishi yatangaje ko chamisa ari perezida imbere y'isinzi ry'abantu bari bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaguru iharare ku mugwa mukuru hiryo y'imikwa ryatumye umugambwe uri ku butegetsi zanu pf ushavura uvuga ko kwimika camisa ari uguhemukira zimbabwe mu kwezi k'umunani muribuka ko abacamanza icenda bagize sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro bemeje ko camisa yananiwe no gutanga ivyemeza ko amatora yabayemwo ubusumwa umukuru w'umugambwe mdc tabisa, tabita kumalo yashikirije ko iyimikwa rya camisa nka perezida ryakozwe n'umugambwe ariko ko bitizewe ko azoja kuba mu ngoro y'umukuru w'igihugu radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mu vijwi rya amerika mukunda ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu abari yarusha muri tanzania muratumva atankomanzi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira yarusha muri tanzania umuhuza amatati y'abarundi benjamin mukapa asozereye ababwira abari bariyo ko arangije akazi kiwe avuze ko ikigiye gukurikira ari ugushikiriza icegeranyo y'inama y'abakuru b'ibihugu vya ease hamwe n'umuhuza mukuru ari we yoweri kaguta museveni ni nawe aramutse igihugu ca uganda mukapa yumvikanye nk'aho umenga aratanze imihoho imumenyeshamakuru ijwi rya amerika ariko arakurikirana ivyino nkuru ku buryo budasanzwe aracariyo kugira ngo abandanye abica irya nino ariko mu kanya tumubajije duhejeje kumubaza uko icuka cifashe muri uno mwanya ni Pierre Claver niyo nkuru reka rero mwumve uko yatubariye Ego murakoze muri kino gihe rero hano ingurudoto yarusha muri Tanzania uh, uko byifashe ahari ko arabera ibiganiro bihuza abarundi uh, uko byifashe ibyo biganiro bihuza abarundi uh, rero birahejeje guhera umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania akaba aje kubashikiriza ijambo ryiwe akaba yavuze ati ndabashimiye kubona twarakoranye neza ati rero jiwe arikomeje guheza akazi kanje nk'umufasha w'umuhuza ati rero hasigaye aho abandi kubandanya igikorwa natanguye ati rero uh, ngiye gushira hamwe ivyo mwebwe muheje gushikiriza hano ingurudoto uh, nk'abatavuga rumwe na leta bavuye mu gihugu nabavuye hanze ati kandi nzoca nshira hamwe n'ivyo abanyapolitike bo hanze uh, bashize hamwe yentebe mu gihugu c'ubuganda ati rero n'ivyo abanyepolitike bari mu burundi mbere n'umugambi uri ku butegetsi bashitse ko mu kayanza ati rero izo feyedorute zose zitatu ziganisha ku matora ngiye kuzicira hamwe hanyuma nje ntanga uh, icegeranyo ku muhuza mukuru muri ano matati y'abarundi ariwe Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu c'Ubuganda uh, umuhuza rero akaba asaba ko hoba uh, some inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ku kibazo uh, c'Uburundi gusa ku kibazo c'amatati yo mu Burundi ati jewe rero ni nkaho ntavyo ngishoboye kubafasha ati nico gituma ngiye gushikiriza rero icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu hamwe rero n'umuhuza mukuru umuhuza rero yaciye atuma umuhanuzi wiwe mukuru yitwa ambasaderi kapya david kugira ngo abwire abamenyesha amakuru urena w'igihugu cy'amerika rikaba ryamuhaje ko hoba hari ibindi biganiro bitegekanijwe kuzotunganywa nawe ati twebwe bisa n'ibyamaze kutuva mu ntoke ati tubihaye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko hamwe n'umuhuza mukuru ariwe yoweri kaguta museveni ati abone bo bazomenya ibikurikira ati umuhuza ashobora kuza ubandanya ari mu papa ati ariko rero twebwe twari twifuza ko abandi badukorera mu ngata ati kubera tuba twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zose zicarane atari kugushika no murabona ko bitari bwashoboke ati kumbure hashobora kuzoboneka n'undi muhuza rero abandaniriza ku isemo twari tugezeko n'abanyepolitike bari hano yarusha batavuga rumwe na leta kuko n'ubo bahari nabo nyene mu rwandiko bashize habona basabye ko ubumwe bwa afurika aribwo bwofata mu minwe ico kibazo maze hakaboneka kuboneka uwundi muhuza ku bwabo bobo bavuga ko abari bahari umuhuza mukuru eh, Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'umufasha we Mukapa ngo batitayeho bikwiye ikibazo c'u Burundi ati nta nguvu bagihaye ati rero dushaka uwundi ati yobandanya kino gikogwa ubwo rupapuro rero nabwo bahaye ibiro vy'umuhuza bakaba bagwise inyishu ku matati ahari mu Burundi canke mu Gifaransa proposition de sortie de crise harimo nivyo basaba ko vyokogwa kugira ngo amatora amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza aha twavuga nko gutahukana gutahukana impunzi zahunze gutahukana abanyepolitike gufungura abafungiwe vya politike bafunzwe n'ibindi hano muri uno mwanya rero hano ingurudoto hari hamaze iminsi habera ivyo biganiro vy'iminsi itanu abanyepolitike bari mu tugwi tugwi ubona nka batanu barihagaze hariya abandi icumi hariya abandi bangaye hariya bose rero bakaba bariko baravugana cyane cyane ku byo eh, umuhuza yahejeje kubashikiriza bamwe bavuga bati eh, murundi yari yagerageje ntako atari yakoze kugira ngo ikibazo cacu gihere abandi bati ni twebwe byavuye ko kuko ntitwigeze dushaka kumvikana hari n'abandi bavuga bati rero yari yatevye ahubwo ku eh, gutanga imihoho canke gukura mu minwe y'iwico kibazo kuko eh, gisa n'icari camunaniye uko rero niko vyifashe hano eh, ingurudoto gushika zino saha Pierre Claver niyo nkuru urakoze cyane rwose kuri uwo mwuka uduhaye y'ukungene vyifashe ngaho onye muri Tanzania hariko harabera ivyo biganiro mwumva bihejeje no gusozerwa Pierre Claver niyo nkuru dukundire uhagume gushika bizorangire neza hama tuze kumenya neza na neza ah, ku mugoroba uko bizoba ah, bimeze amakuru avugwa ku Burundi tuyabandanirize i- mu gihugu c'u Burundi aho abajejwe intwaro muri commune Musigati intara ya Bubanza bavuga ko hari ingorane nyinshi mu ngo zirimwo abayoboke b'umwigemeze biyanginda kumana ni mu gihe hari abakenyezi bagituratura inyuma yo guhinguka bava mu gihugu c'u Rwanda kuko basanze hari abandi babasubiriye ku ruhande rw'abanonosoye ivy'amategeko bati ico kibazo kiroroshe gukemura ari nka hamwe itegeko ryoshigwa mu ngiro ibindi na mugenzi wacu ubanza Diane Ndonse bamwe mu bakenyezi bayoboka zebiya ngendakumana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'u rwanda ntibarasubira mu ngo bari bubatsemwo maniranzi jacqueline ni umwe muri bo ijwi rya amerika ryasanze ku mutumba wa masare muri komine musigati atwiganira uko abayeho jewe narashitse aratwakira nyene aranyakira n'abana mu rugo afise uwundi mugore agira kabiri ivyabaye ndibaza burundi bwose bwaravyumvise hanyuma ndashika mu rugo ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifise icumba kimwe hama je navuga ati rero nyubakira inzu nshobore kureramwo abana biwanje yayibubakiye oya ntayarubaka ndacarindiri nk'ubu je nakubwiye ko nari muhira je nsavye ndara ahantu ibintu biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yasabye ko itegeko ry'uko ata mugore cyangwa umugabo yubakana n'urenga umwe ryubahirizwa umwe mu ndongozi z'umutumba wa masare ugwiriye ko abayoboke ba zebiya hakizimana sikeri avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari ikibazo kibarengeye webwe kuba ataba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe ti namuha inzu yiwe ntamako yanka ko amutahira amwubahirize ko afise uwundi mugore namwubahirize uyu amuha inzu yiwe hama mureke ko afise uwundi mugore ti namwubahirize nta ngorane ariko uwo mugabo nawe yavuze ti jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzu iwanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoca aza gutaha hondi sinemera ni cyoroshe ko mu gitatura nka mu ntwara ico kibazo ni ic'urwego rwo hejuru kuko hejuru barakizi bavuze ati abo bagore baje muri izo ngo z'abo bantu birukane twe duca tubasohora mugabo kuko ari ikibazo kizwi kugera kwabura amatari c'uko abo bagabo bazanye abagore kuko aba babataye twebwe ntidushobora guca dusohora abo bagore babungabunze abo bagabo mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye hakaba n'abandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye nshitse inzu nari nasize tubamwo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira ahandi hantu amushira hama nanje arashikiriza inzu yiwanje cango mamba mu nzu yiwanje nawe aramuhigira ahandi hantu aba twese turi babira dutunze twese nta ngorane mugira batunze muri babiri
ingorane nawe urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye mugabo nta ngorane mu bisanzwe nkaje nko ku ruhande rw'iwanje nta ngorane ndende fise nubwo biri uko umuhanuzi wa musitaneri wa komine musigati ajejwe ibibazo vy'intwaro n'imibano hakizimana sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo nk'amatongo bari basanzwe bafise uca usanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemwo ariwe ariko arayarima hanyuma wa wundi nawe yagarutse agaca ashaka gusaba ya matongo yo ngo ayasubireko kandi bitagikunda ugaca usanga rero ni intambara z'amatongo ni intambara zo mu ngo eka ugasanga ni ibibazo bigoye guca umuntu atorera umutungo nyene ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamara ikiringo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guta urugo icyo nacyo gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo itanu canke kimwe muri ivyo nk'uko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana atanu na mirongo itanu na gatandatu yo mu gitabo mpanavyaha nubwo biri uko kubwo umushingwamanza nikeze ntirampeba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi ku bagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitaniye amasezerano n'abambere amaze kubona ko yamuhevye ntiyoca ashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere kuwo yamuhevye butarafutwa amaze kubona ko uwubakanye yamutaye ahetse akitura ubutungane akamenyesha uko bimeze akavuga ko uwubakanye yamutaye hanyuma agaheza akagigwa na ca caha co guta urugo kimaze kuba ntabanduka niho aheza agaca asaba ukwahukana ubwo bugeni bwahanagurwa hanyuma agashobora kugira ubundi bugeni aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba ukwahukana navyone uyu mushingwamanza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurijeko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka itatu bahungutse bavuye mu gihugu c'u rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yaco kubwo kwizera kwabo kwamuka kuri zebiya ngendakumana yiyonkoye muri ekereziya katolika mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanize mu gihugu cy'u rwanda aho bamwe mu bacururiza ku isoko rya mbungangari ni mu karere ka rubavu eh, bamirira kure icemezo c'akarere co kubimurira muri indi soko bavuga ko aho bagiye kwimurirwa badashobora kuronka abazobashorera bakibutsa ko aho bari bari bari bahiherewe n'umukuru w'igihugu menyesha amakuru ijwi amerika muri ako karere claude ganza munyamagana yadagendeye abacuruzi barabimuyagira cururiza hano amakara iri soko ni perezida wariduhaye kuva nyakabungo kugera ahangaha none n'ubundi bagiye kuritwaka biratubabaje cyane nk'uko abivuze acuruza amakara ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu akaba umwe mu bakorera mu kibanza kinini kiri hanze y'isoko rya mbugangari riherereye mu kagari ka mbugangari mu murenge wa gisenyi mu karere ka rubavu ni ikibanza kigari kirimo urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abanyekongo bamwe baba baranguza abandi barangura ariko haba hari n'abacuruza uducogocogo bamwe muri bo bahamara akanya gato ubundi bagacuruza bagenda by'abazunguzayi ni ikibanza kirimo imodoka zisaga icumi zimwe ziranguza amakara izindi ziranguza itomati cyangwa inyanya abahakorera barababaye nyuma yo kumva ko bagiye kuhimurwa dufite agahinda gakomeye kuko iri soko twarihawe na perezida kugira ngo mbuga ngo ritere imbere none agahinda dufite ariko turi kudukuramo niho twabonaga ibirayi by'abana nta yindi mirimo dufite iri soko rero kuryakira ko rigiye kwimuka byaratugoye cyane reba nk'imyaka mfite nk'uko angana ukuntu kwicara ahangaha ntabwo ari uko mfite ibindi nakora iri soko twarihawe n'igihugu n'umukuru w'igihugu ikibabaje ni uko tutazi ko abizi kandi ntabwo yaba abizi iba perezida yari abizi ntabwo ibintu byaba twarihawe na perezida tuva nyakabungo tuza hano kujya karukogo rero ni ukuduhohotera ahangaha perezida aruzivugira yuko atanga amategeko ariko ashaka ko tujya ku karukogo perezida ubwe niwe uzaza kutwimura ni nawe wahadusize ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bushaka kwimurira aba bacuruzi mu isoko rya buhuru riherereye mu kagari ka karukogo mu murenge wa rubavu ni nko mu birometero bitanu uvuye aha bakoreraga izi ni zimwe mu mpamvu zitera impungenge aba bacuruzi hano kujya karukogo ni taransiporo hari igihe ugomba kunguka nka magana atanu ariko wajya karukogo ikabamo taransiporo kugenda no kugaruka ntidufite n'ayo gushora umuntu araza akagusigira amakara ukazamwishyura dore nko mu myaka umuntu agezemo turakuze pe inyungu zo kuguma ahangaha ni uko twari tumaze kumenyana n'aba- n'abatuzanira imari bakatuzanira amakara tugacuruza tukagenda tubishyura ubwo bakabaho natwe tukabaho uwo wasigira agasenza igihe bampereze batanzi bo ntabwo tubyishimiye kuko n'ikibazo ni hato ntabwo ari ahantu hashimishije ni ahantu hato urebye n'ubundi bizahano bakavuye hariya ntabwo imodoka za nugo zizajya zaba ari nke ntabwo zizabona umwanya zijyamo ariko hano buri kintu kibona umwanya wacyo buri kintu umwanya wacyo icyifuzo rusange ni uko batuvuganira bikagera kuri perezida wariduhaye tukagumana isoko ryacu ni ukuvuga ngo nubwo batubwira ngo ntitujyeyo nta mutekano twaba tuhafite yuko abajura niho birirwa abashumba bose niho baba hari hantu nta mutekano twaba tuhafite nubwo batujyana bazatwohereze polisi n'abahatuye ubwabo nta mutekano bahafite baba mu banyarwanda kimwe na bamwe mu banyekongo twahasanze bahuriza ku kuba iki cyemezo atari cyiza kuko aho bagiye kwimurirwa ari kure iriya ni kure y'abakongomani nibo bagurira gusa abakiriya benshi dufite n'abakongomani none hariya ntabwo bahagera ni kure n'ubundi nta n'umukongomani uzagerayo nemisi bifurayiye ibyo ntabwo mbyishimiye kuva aho ukajya karuko ngo ni amatike none ngo nibagiye kutujyana we byakunezeza twasaba ko baturekera aha kuko aho ni kure kandi n'ubundi twaje aha batuvanye mu rindi soko ngo bagiye kubaka ntibubaka baturekeye aha tutiya mwiyi si batuwaciye aba ubuyobozi bw'akarere ka rubavu busobanura ko kwimura aba bacururiza muri iki kibanza kiri inyuma y'isoko rya mbuga ngari ari mu rwego rwo kuriha ubuhumekero kandi ko biri no mu buryo bwo kunoza imyubakire y'umujyi bwana murenzi janvier ni umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe iterambere ry'ubukungu icyo twaganiriye n'abikorera gikwiye kwimuka mbuga ngari ni abantu bakorera mu kibanza kiri imbere y'isoko ubona hateye akajagari n'umwanda ndetse bitajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ibi rero biri mu rwego rwo gutunganya umujyi biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera si icyemezo rero twafashe tutagishije inama aho bimukira rero two twaganiriye tukemeranya ko bazajya ni uko dufite mu by'ukuri andi masoko eh, yubatswe kera atakoraga neza bizatuma rero ari umujyi ukomeza gukura ndetse ariko tunaca n'ako kajagari mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ubwo twasuraga abakorera muri iri soko ubuyobozi bugiye kwimuriramo abakoreraga hambuga ngari twasanze barira aba nabo barizanwemo muri gahunda yo guca ubucuruzi bw'akajagari ariko abarigezemo bavugaga ko batabona ababagurira kuko ibyo abaguzi bagashatse muri iri soko babisanga hafi ku bagicururiza ku mihanda hano hose hari huzuye iri soko rirahomba ubwo ni ukuvuga ngo urushoro rworoshize twatangiranye n'iri soko bakadushuka ngo bazarirema abagore benshi n'abagabo bagiye babakora mu majigo kubera guhombya amafaranga ukazana ibihumbi magana abiri wagera muri ugacuruza icyumweru kimwe ukwezi akaba arahombye arashize twashoreyemo imari turahomba nawe urabyibonera urabona nk'ubu dufite sitandi magana abiri mirongo inani n'umunani ariko izikorerwaho ni cumi n'eshanu abacuruzi babihombeyemo uzabijyana mu isoko bwira udacuruje ubura umuntu uguhahira iby'igihumbi urara ubitetse ejo usubireyo ubura uguhahira ibindi by'igihumbi ubiteke ejo ubundi uzasubizayo abakorera muri iki kibanza cya mbuga ngari bahawe kugeza mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ubundi bagasanga abandi muri iri soko rya buhuru mu gihe baba bimutse n'ibyo bacuruzaga byose bikimurirwa muri iri soko byaba ari igisubizo ku bari barisanzwemo kuko bavugaga ko ari bamwe mu babuza gucuruza ariko ku rundi ruhande bikaba byaba igihombo kuri bose mu gihe abacururiza ku mihanda bimwe n'ibyo bacururiza muri iri soko baba batazibukiriye ngo nabo bayoboke isoko mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ubuyobozi bw'akarere bwari bwavuze ko bugiye gukaza ingamba zigamije guhashya abacururiza mu mihanda ariko na n'ubu utwo dusoko bihimbiye ku mihanda turacyahagaragara claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadiye ijwi ry'amerika ivyo bucuruzi tuca tubibandaniriza mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abacuruzi b'abarundi bahungiye ngaho bidoga bavuga yuko batozwa amatagisi y'umurengera na leta inkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo bamwe muri abo bacuruzi bavuga yuko imisoro basoreshwa ari myinshi ukurikije ibicuruzwa baba bacuruje kuko usanga hari abadandaza itomate imboga ndetse n'imbuto zo kujya mu isoko ritubakiye kandi ridasakaye ariko bagasoreshwa imisoro irenga itanu n'itunga pura esperance ni umwe mu zo mu nkambi yo mu rusenda icururiza mu isoko rya mungano urumva ngaho imisoro ngaha ntibagira imisoro imwe uraza ukabugura uw'itike uwundi akaza nimba ari patante uwundi akaza ngo ni iby'abasoda uwundi akaza ngo ni iby'abakubura usanga uri kurakorera abo cyangwa n'umutayi wawe ukahahombera urumva byiza ni uko bogira nka kurya nyine iwacu nyine dukora nimba ari kuriha icyo icyo gitanse umuntu akakirihira rimwe na rimwe bataza birirwa barabuguza n'uwakubuye n'uwiki bakamenya nyine ba- ba- bariha abakura bakabarihira amahera iyo ariko bakareka kuturihisha twebwe iyo- ibyo ibyo ibyo bitazi ibiki n'ibiki byose tukarira amahera ubusa ndayisenga mari ni impunzi yo mu rusenda twasanze mu isoko rya mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani batuye muri segiteri ya tanganyika aho twamusanze muri iri soko iwe na bagenzi be bari bavanye ibidandazwa birimo uturago n'ibiringiti mu nkambi yatubwiye zimwe mu nzitizi bari guhura nazo iyo bagejeje ibidandazwa byabo muri iri soko ariko bagasoreshwa kimwe n'abacuruzi basanzwe bafite ibibanza bacururizamo twebwe abantu bato bato tudashoboye gucuruza turashora ngo akarago nkarihire amajana atanu nimba ashoye akareta nkarihire amajana atanu kandi ayo mafaranga turi ko tuyakwa n'abarundi si n'ababembe tukigera ino ushoye ibintu naho byaba cumi wariha amahera ijana mu isoko y'ababembe ariko kubera uyu munsi isoko yabaye iy'abarundi gusa ushoye akantu gatoya n'igikombe kimwe cyo kunywa amata ukigurishije muca mugabura mukanganya niyo ntambara rero wumva ubu turimo uyu mumama agurishije ibireta bibiri baciye bazana kijya gikaratasi ngo nabahe amajana atanu tukavuga ati rero nimba isoko ari yemwe bw'abarundi mucuruza mwenyine twebwe ntituzi gucuruza turashonje kandi nayo nje guhigira abana utwo kujya uraza aya matarike ko ntange zihari ariko baciye banjingisha ngo nimbyikore mbere dore uriya mugore yari yabinyaze ngo mpaka ndinde kugenda ngurisha aka nimba bampaye bitatu muhe majana atanu cyakoze ku ruhande rwa bizimana ali usanzwe akora ubucuruzi muri iri soko rya mungano akaba no muri komite y'abacuruzi avuga yuko babihomberamo kuko batanga imisoro basabwa mu gihe hari izindi mpunzi ziva mu nkambi zikaza gucuruza bimwe mu bikoresho zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe impunzi ya seri birimo ibirago n'ibiringiti ariko ntizibisorere aba bamama nabo bazanye ngaha baraza tugahita yaya mahera twabaranguriye mu nkambi bagaca baza akaba niyo badandaza ngaha bagashika ba- ba- bahita badandaza ngaha mu ntunze bagaca batwicira kandi aribo baduhaye ibintu twabiranguriye ko nicyo gituma twebwe natwe tuje ngaha tuvuga ati tubabwira ati nibareke bagire twebwe tuba- tubuguye turabugura kandi twararishe amafase ngaha kila muntu wese baramutaburiye intuze yararishe tukongera tukagaruka tukabugura leta rero bashitse aha bakanka kubugura leta bakavuga ngo ntibabugure leta abo ariko dusigara turabugura kandi bazanye ibyo wabo bakuye nka muhira urumva kuri bo bo bashaka twebwe baze duhore ntituvuge twe dusanzwe turi ngaha mu ikomite murumva bobo badandaje avuga ati "Ada- tumureke adandaze acagenda ntarihe kandi twebwe twararishe ikibanza tukongera tukariha n'itike ya leta ku bijyanye n'iyi misoro umuyobozi ushinzwe imisoro muri iyi soko ya mungano bwana abe wangene vuga yuko atari abarundi bonyine leta isaba imisoro ko ahubwo n'abacuruzi b'abakongomani bacururiza muri iri soko nabo batanga amafaranga magana atanu y'amakongomani y'umusoro abatabifite bagatanga bimwe mu biribwa n'imboga ndetse n'imbuto baba bashoye muri iri soko mwomenya yuko atari muri iri soko honyine izi mpunzi z'abarundi zicururiza zisabwa umusoro honyine ahubwo hari n'undi musoro w'amafaranga ibihumbi bibiri by'amakongomani asabwa abagenzi barimo impunzi baba bavuye muri fizi bagana muri uvira basabwa bageze i makobora na kabumbe vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu senda mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedasite ngabo urakenewe ni no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cu no munsi mushobora kongera gusubira kumva nshuti bakunzi bacu kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com yamara imbere y'uko duhana agahindukira ngene ndabibukije ko ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira arusha muri tanzania umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yabasezeye ababwira ko arangije akazi kiwe ikigiye gukurikira kuri we no gushikiriza raporo canke icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka afurika y'ubuseruko ariyo ease hamwe n'umuhuza mukuru matati y'abarundi ariwe yoweri kaguta museveni ni nawe aramutswa igihugu ca uganda mukapa yumvikanye nk'aho umenga aratanze imihoho ibindi kuri ino nkuru turaza kubigarukako noyibutsa kandi yuko bamwe mu bacururiza ku isoko rya mbungangari ni mu karere ka rubavu mu gihugu c'u rwanda binubira icemezo c'akarere co kubimurira mu rindi soko basigura ko aho bagiye kwimurirwa badashobora kuzoronka abashorera bakongera bakibutsa yuko aho bari basanzwe badandariza bari babahawe n'umukuru w'igihugu gutyo bagasaba gutunganirizwa bidatevye muri kino kiganiro twabwiye kandi ivy'ubucuruzi mu ikambi ya rusenda ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivugamwo abacuruza b'abarundi bahahungiye batozwa amatagisi menshi bavuga ko bakora bahomba bagasaba yuko nabo nyene botezurirwa kuri ivyo vyayo matagisi mu nkuru zivugwa hanze nuko kuva kuno wa mbere gushika kwa gatanu gatatu muri amerika amabendera yose ku nyubakwa ziri ngaha azoba yamanuwe kugishika ku gice cayo ca kabiri ni mu ntumbero yo kwibuka abagira kuri cumi n'umwe bahitanywe n'igitero cakozwe ku isinagogi y'abayahudi mu gisagara ca petersburg aha muri amerika perezida trump yategetse ko ayo mabendera amanugwa no kuri ambasade za amerika mu makungu ku bigo vya gisirikare hamwe no mu mato ya gisirikare yose aho aherereye abategetsi bo mu gisagara ca petersburg basigura ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa tree of life ari urwanko rw'akazikira wabikoze w'imyaka mirongo ine n'itandatu azwi ku izina rya robert bowers yakoze ico gitero avuga amajambo arimwo inzanko z'abayahudi nuko rero nshuti bakunzi ni ngaha dusozereye mwakoze kudutega yompi makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku nkuru zimwe zimwe duce ku masonga n'izindi turiko turabategurira ayo makuru aza kuba ari igihe c'isaha cumi na zibiri ku makuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu yavugwa ku isi na cane cane muri afurika saa kumi ni ikiganiro muri isanga muranirwe mu banyu no mu vyanyu magbiri ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur nation twese twifurize kugira indwi nziza mu banyu no mu vyanyu na hejo ntaho twari twatanguriye
Comme une abeille, je vais goûter ton miel.